iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri mu ntara ya kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndabaramukije inshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nibyo basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona amajwi yavuye mu matora ya perezida inaha muri leta zunze ubumwe za amerika hakomeje kubarurwa abanyamerika n'amahanga bategereje kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere hirya no hino bakomeje kuvuga kuri aya matora
bayideni afite inzira yoroshe kubera asanzwe ari imbere ariko yoba adahera agombye kuyihenda kuko urabye muri georgia na pennsylvania trump yoramuka hatsinze ivyo vya bituma noneho aja imbere cane ah, biden urumva rero ngo turindire uwo ni porofeseri atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago inaha muri leta zunze ubumwe za amerika uretse muri amerika ahandi havuzwe amatora muri iyi minsi ni muri tanzania aho perezida john magufuli yongeye kurahirira kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo naho perezida wa kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu buhorande guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho kosovo izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi kandida mu matora ya perezida wa amerika w'umudemokarate joe biden arimo aragenda aza imbere y'uwo bahanganye perezida donald trump w'umurepublikani mu gihe ibikorwa byo kubarura amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bikomeje fidel niyongabo abafitiye iyi nkuru abanyamerika baracarindira ibiva mu gikorwa kibandanya cyo guharura amajwi mu mareta atari make itangazamakuru muri amerika ntiriratangaza umukandida ribona ko azotsinda mu mareta atandatu ni ukuvuga alaska arizona georgia nevada carolina yo mu buraruko na pennsylvania ejo ku munsi wa gatatu itangazamakuru ryamenyesheje ko joe biden ari wabonwa ko yatsinze amareta ya michigan na wisconsin amareta uko ari abiri perezida trump yatsinze mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu joe biden yatangaje ejo ku wa gatatu ko adashaka gutangaza ko yatsinze amatora ko yamara ashaka kumenyesha ko n'igikorwa cyo guharura amajwi cyarangira yemera ko azotahira intsinzi biden ashobora kuronka amajwi amajana abiri na mirongo irindwi ntumwa ziserukira amareta akenewe kugira atsindira ikibanza cya perezida hamwe yoguma ari imbere mu mareta ya arizona na nevada yamara perezida trump aracafise amahirwe yo gutsinda hamwe yorengana biden muri imwe mu mareta ari imbere yiwe muri iki gihe amareta ntatangaza uwatsinze amatora imbere y'uko amajwi yose aharugwa yamara itangazamakuru rirashobora gutangaza uwo ribona ko ari we azotahira intsinzi mu gihe ribonye ko amajwi aba asigaye ataraharugwa adahagije kugira ahindure ibivuye mu matora perezida wa tanzania john magufuli yarahiriye kongera kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na fidel nyongabo yarahiye uno munsi kuwa kane mu mabanga yo kuyobora igihugu mu kindi kiringo c'imyaka itanu ingingo zikomeye zereke umutekano zari zafashwe igihe yarahira mu ijambo ritamaze igihe kinini yashikirije igihe yarahira perezida magufuri yemeye gushyira mu bikorwa imihango yatanze igihe yiyamamaza harimwo gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kuronsa abanyagihugu ubuzi bushasha cyane cyane abakiri bato amenyesha ko yumva amabanga ajejwe ntaco yavuze ku vyagirizo vy'uko habaye ubusuma mu matora yamara yatangaje ko amatora mu bindi bihugu yabayemwo akajagari imigumuko n'amatati y'igihe kirekire yamara abanyatanzaniya n'abantu bakunda amahoro na demokarasi abatavuga rumwe na leta basabye ko haba amatora mashasha umugwi w'igihugu ujejwe amatora ugasambugwa basaba kandi ko haba imyirekano ibaye mu mahoro yo kwiyamiriza amatora yabaye ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi magufuri yatangaje mu mpera z'indwi turangije ko atazorondera ikindi kiringo inyuma yaho ni mu gihe hari impungenge ko umugambi uri ku butegetsi watsindiye ibibanza nka vyose mu nama nshingamateka ushobora kugerageza kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe bitarenga bibiri abatavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu byatangaje ko hari ibintu vyerekana ko amatora yabayemwo ibibazo perezida wa kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu buhorande guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho kosovo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze thomas kamirindi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi i pristina umurwa mukuru wa kosovo perezida ntaci yavuze ko yeguye kubera ko atifuza kwitaba urukiko ari umukuru w'igihugu ati byakwangiza ubusugire bw'umwanya wa perezida ubusugire bwa kosovo n'ubw'abaturage bayo umucamanza yemeje burundu uyu munsi ibirego bimuriho mu kwezi kwa gatandatu gushize nibwo umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho kosovo yashyikirije abacamanza barwo ikirego kiri kuri perezida hashim taci amukurikiranyeho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu ntambara yo muri kosovo yo mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda na nyuma yaho ibi byaha birimo ubuhotozi gushimuta abantu bakazimira burundu iyicarubozo no gutoteza inzirakarengane z'abasivili hashim taci avuga ko ari umwere umushinjacyaha mukuru amuregana n'abandi bantu icyenda barimo kadiri veseli wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya kosovo uyu veseli yatangaje ko yiteguye kwigemura ubwe irahe uyu munsi mu gihe cy'intambara yarakuriye iperereza ry'umutwe w'inyeshyamba zarwaniraga ubwigenge bwa kosovo arme de liberation du kosovo cyangwa uceka mu magambo ahinnye yo mu rurimi rwabo rw'icyalbaniya mu baregwa kandi harimo uwahoze ari umuvugizi wa uceka yakub krashniki waraye atawe muri yombi ahita ajyanwa gufungirwa irahe hashim taci afite imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko niwe wari umuyobozi mukuru wa wiceka kosovo imaze kubona ubwigenge yabaye umutegetsi mu myanya itandukanye irimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'intebe yatorewe kuba umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi urumva radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje isi yose na leta zunze ubumwe za amerika bahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya kandida w'abarepubulikani donald trump n'uwa demokarate joe biden ibarura ry'amajwi y'amatora ya perezida muri amerika rirakomeje amahirwe y'umudemokarate joe biden wamaze kugeza ku majwi 253 kuri 270 akenewe kuwegukana intebe ya perezida aragenda yiyongera mu gihe umurepubulikani perezida donald trump bahanganye akiri kuri magana abiri na cumi n'atatu ibintu byatangiye guhindura isura ku munsi w'ejo ubwo joe biden yatangiraga guha intera uwo bahanganye cyane cyane muri leta za michigan na wisconsin kuba izi leta zaciye perezida trump mu myanya y'intoki bisa n'ibyamugabanyirije amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ubutegetsi cyakora mu ibarura ry'amajwi rikomeje aracyari ku isonga muri leta za georgia carolina ya ruguru na pennsylvania ku munsi w'ejo yatangaje ko azasaba ko amajwi yongera kubarurwa muri leta ya wisconsin avuga ko akemanga imyitwarire y'abashinzwe ibarura bigaragara ko amajwi y'abatoye imbere yoherejwe mu iposita akomeje kubarurwa agenda ahindura cyane isura y'ibiva mu matora kugeza ubu imbuga zitangaza umunota ku wundi ibiva mu ibarura zirerekana ko biden asigaje amajwi make ngo yuzuze magana abiri mirongo irindwi asabwa mu kwegukana intebe ya perezida aya makuru yerekeye amatora turakomeza kuyabakurikiranira mugenzi wacu fide niyo ngabo yaganiriye na porofeseri asheri niyo nizigiye wigisha ibyerekeye ubuyobozi kuri kaminuza y'ibyerekeye ubuyobozi mu burundi uherutse gusohora urwandiko ruvuga ku matora muri amerika n'icyo bivuze ku karere ka afurika atangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri amerika
jewe aho ngiza kubona numvirije ibiriko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze turavye igihugu nka leta zunze ubumwe za amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora na numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepubulikani ariko aravuga ko amatora yabayemo ubusuma ko bakwiye kuyasubiramwo naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ubwo busuma bwabaye ubwo ari bwo kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri afurika aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira acatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko n'ubwo busuma ariko aravuga bwabaye rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda aricyo kiriko kiravugwamwo amajambo nk'ayo kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu ryategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange nico nobivugako ku vyerekeye akarere ka afurika abanyafurika ubona bariko bayakurikirana gute uravuze ko nk'abanyapolitike muri afurika bariko barakurikirana aya matora aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri amerika nk'uko bari bavyiteze nihe ngaruka mubona bishobora kugira ku- kuri afurika ndavye ivyo abanyafurika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru bamera nka- nk'abasuzugura babicishije mu nkuru bakivugira ko eh, bikenewe ibihugu vya afurika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe a- abakandida bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo ntibihaza bivamwo induruka kwa kundi nyene leta zunze ubumwe za amerika zama zibikora iyo abakandida muri afurika batumvikanye harimwo agahemo muri iyo nkuru uca wumvamwo ko nabo nyene bariko barasuzugura ibiriko bira- biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze rero ingaruka jewe mbona muri afurika cane cane ni uko urugendo afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya, ya demokarasi rushobora guhungabana kubera mu bisanzwe amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi iyo rero uwo ariko urarabira ko akarorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura birumvikana ko aca atakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo ca amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki bo muri afurika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu vya afurika naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika ah, kuri iyi ntwaro yari ihari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri amerika umuperezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya amerika na afurika uko mubibona bisa n'uko abarongozi batari bake muri afurika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu ariko rero turazi yuko abademokarate iyo bari ku butegetsi muri amerika barafise politike ijanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu barafise aka kantu ko kwinjirira mu bi- ibindi bihugu cane kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka ah, kandi barabivuga rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza ni uko abarongozi bo muri afurika bashobora kubona amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya afurika binjira bafite ivyo bahanura kumbure n'ivyo bategeka naho batabivugira ku maradiyo nico mbona gishobora kuba muri kuri iyi ntwaro y'ubu um, joe biden hamwe vyoshika agatsinda y'amatora tuve gato muri amerika tunyarukire mu burundi aho abatimbo bo mu kigabiro cy'ingoma bo mu ihigiro muri komine n'intara ya gitega bavuga ko batararonka abagenzi babagenderera bitewe n'umuhanda mubi ni mu gihe icyo kigabiro kivugwa ko ari cyo cya mbere umwami ntare rushatsi cyambarantama yatangirijeho umuhango wo kuvuza ingoma avuye mu buha mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda desire hatungimana arakomeza iyi nkuru nk'uko bivugwa na yeremiya ndi mwizinga umukukuruke mu batimbo akaba kandi yamuka mu muryango w'abashaka umuryango bavuga ko ariwo wazanye ibanga ryo kuvuza ingoma uno munsi akaba ari umuvugizi w'ikigabiro cyo mu ihigiro komine n'intara ya giheta ikigabiro caho mu ishingiro nicyo catanguranye n'ingoma z'uburundi kuko izo ngoma zazanywe n'umwami ntare rushatsi cambarantama azananye ibuha ikigabiro ni cy'umwami ntare rushatse cambara ntama niho yashikiye avuye mu buha azaniye imisozi yo hiyo mu za buyogoma araza gushika rero ashikino ahitwa mu ihigiro aca hasinga urusago baca bamwubakira ingoro ingoro y'ingoma ingoro y'umwami n'iy'umwami kazi naho kirangazoba mu kuza rero izi ngoma ubona baje bazananye zivuka kuri we mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze kuko iyo yari mu buha hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka bakaba babaza ibintu by'amatsikuru baca batangura ko baza ari ibintu by'ingoma ingoma ntonto zitangana nko kuzibona byo kwinezereza naho abahanuzi biwe bakuru bamusabye ko yogenda gushinga urusago imuramvya ntiyigeze yibagiraho umuryango w'abashaka bavuza ingoma yasize mu ihigiro inyuma y'imyaka ibiri ngo yoba yaragarutse bamwakiriza umurisho ariko umuganwa w'umumenja nk'uko bivugwa na ndimwizinga yeremiya yarashatse kumugwanya ariko aratsindwa ari naho havuye iryo zina ryo mu ihigiro baravuza baravuza baravuza baravuza ibirori bira- biraryoha ariko haje haza intumwa ihanutse hariya hejuru mu- mu rukuta bati yamara umwami aratewe ngo atewe nande ngo tubonye ingabo no- n'uwiyita nti- ntirirangwa ashinze urusago hejuru ku wabikobe gituma bahise mu gikobe yashinze ibikobekobe undi yashinze imimanda nk'iyi ingabo ziwe zirashinga urusago abarugamyemwo ubu nawe umwami ntare rushatsi ingoma ziko ziramuvugira ngaha haca havu- havuga ingoma y'induru yego ingoma hambere hariho ingoma y'iciza ingoma y'induru acagomora ingabo bari kumwe ngaha agomora ingabo bari kumwe ngaha baca baramanuka aha hepfo ahitwa mu rusaga nawe aja ku gasozi aha hejuru harya arahiga uriya ntirirangwa aja ku wabikobe arahiga nicyo gituma ngahitwa mu Bigiro. ingabo za ntare ziramanuka zigeze ahantu ha- ha- mu gasoko ingabo zo zihura n'ingabo za ntirirangwa baca baragwana imyambi irararira amacumu arararira ingabo za ntirirangwa ziratsindwa ahantu mu muzame hariya mungo hitwa mu kabagabaga ubusigarira buraja bukamurukuta buriru ntare rushatsi akiramanuka acahagarara ahantu kwibuye gitwi na ngereke ahagarara afise ingegene zibiri zitwa imbiriko arajugunya ingegene ya mbere ati genda wambiri ko genda wambiri ko genda asubiriye kabiri ati urasinzwe wambiri ko genda wambiri ko genda wambiri ko za mbiri ko ziragwa ahantu ku muzame hanaga umumanda n'umuvugango kandi kubera ibintu byagiye birahinduka ivyo bintu bihonye vuba na general bubaje n'uwo muvugango abo batimbo bo mu ihigiro bamenyesha ko ikigabiro cyo mu giheta caje mu nyuma kizananye n'umwami mwezi kandi abatimbo bo mu gishora bakoranye cyane n'abatimbo bo mu ihigiro mu kumenyekanisha ingoma mu makungu aho bemeza ko ingoma zatanguye gusohoka igihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo itanu n'igihumbi kimwe magana mirongo itandatu ubwa mbere zikaba zagiye muri congo belge uno munsi yitwa kongo iharanira demokarasi abazungu baje ba- baca amabarabara urabona ba- baca irya muyinga riri kure yacu hasi cyane baca irya ngozi ryari impande y'ikigabiro cyo mu gishora umuganwa nkishimana ati yatwara ino kandi yaba- yabaye ino ati nanjye mfise abavuzi b'ingoma bakaruhariwe acaza gukoma kuri ba papa na ba sokuru ati ngo muje impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho mutazishobora kugura umuruho wo kuzitwara ku mutwe muva ngaha mu ihigiro mugenda ibuzungu kwa rizida kwa- kwa rizida igitega muvange n'abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe i- uru- urungano muri- muringaniye ari cumi na batanu kuri cumi na batanu kuko aho hambere umugwi wari ugizwe n'abantu mirongo itatu hari mirongo itanu na kane turagenda turamenyerana n'aba- n'abanyagishora gushika mu za mirongo itanu n'indwi ingoma itangura kujabuka muri kongo muri icyo kigabiro cyo mu ihigiro hariho n'ibimenyetso byaranga ubushobozi bw'umwami nk'ikibanza cy'abamwo isato ikibanza cy'abamwo umuhoza n'ibindi nk'uko bivugwa na hermenegide niyibigira umuhanuzi w'abatimbo wo mu ihigiro akaba yamuka ku bisekuru byo mu muryango w'abashaka nkajya haruguru tufatiye kwa kajya gashaka mubona kijya gisaka mubona kijya hariho ihorezo ry'umwami n'ahantu eh, hataha isato isato rero kuko byaragendana n'umwami iyo sato iranamukingira babonye uwo muntu agomba kugirira nabo umwami barashobora gutuma iyo sato kumurondera iyo yagiye hariho hose ikamugirira nabi aka- uwo akavamo kandi ntibyari byo gusa Eh, umwami bamubwiye ati nyabuna hariya hirya no hino havuca amahasa Eh, ngi- kiriya igiti hariya ihorezo ry'umwami hariya murakibona giserura umutwe hariya mu mahasa rero urabona eh, aho hambere barabatinya bavuga ngo ngo baba barimo n'ibihumeriko barabye bati nyabuna ariko ko havuca amahasa umwami niwe akeneye kubanza kubahoza baca rero ayo mahasa baba- bayazana kuri kiriya giti mubona co mu manda hariya nyene bakaba ag- umwami akavuguta umuti mu rubaya agaca awurungika bagaca bagenda rero bakabashirako abo- se babiri nana babiri bukuru na butoyi agaca rero eh, se babiri amuha intama y- y'imfizi eh, n'ababiri bakaca bamuhereza intama bita intamakazi bagaca basore- bashorera rero muhira bagatekana abatimbo basaba ko leta yobakorera neza ibarabara rijaho mu ihigiro nk'uko yabikoze ku kigabiro cyo mu gishora komine ya giheta kugira ingenzi zironka ingene zoshika ku bagendera tugarutse ku matora ya perezida muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko twari tumaze kubibabwira ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kabiri rirakomeje kugeza ubu ariko ibintu bikaba bitari byasobanuka niba perezida trump uri ku butegetsi azakomeza indi myaka ine muri manda ya kabiri cyangwa niba amaherezo ari busimburwe n'umudemokarate joe biden bahanganye nta mukandida rero wari wabona amajwi ateganijwe kugira ngo yegukane intebe y'ubutegetsi mugenzi wacu edi rwema n'abakunzi b'ijwi rya amerika hamwe n'abatumirwa bagarutse kuri aya matora mu kiganiro muri isanga abo barimo porofeseri atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago inaha muri leta zunze ubumwe za amerika
bagitangura kwiyamamaza ah, baza bararaba bimwe bavuga mu ma ah, mu mamediya bavuga ngo naka niwe azotsinda naka niwe azotsinda benshi rero bavuga ngo biden azoba yatsinze kuko bavuga ngo abantu babajije ngo bavuze ngo biden azotsinda ariko nk'uko byaba bigenda mu yindi myaka nk'uko byagenze ah, mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu usanga uko babiba- uko babitore uko babibajije n'uko bizogenda bitama bigenda kimwe ubu rero kubona byahagaze bishyitse uko bimeze hamwe bameze umu- u- hamwe biden na trump atakibatandukanije nibaza yuko niko biriko biragenda ntawifata ukuwundi niko nari ndabyiteze Mm. Madam Coleman wowe ku giti cyawe ah, nk'uko nari nabivuze nta mukandida urageza wa mubare wa ngombwa wa magana abiri na mirongo irindwi ariko hari zimwe muri za leta zikomeye ah, zi- zikibarura amajwi kuri wowe ibintu uko ubibona niko wari ubyiteze yewe ibintu ndabona ari insobe Ah, sinavuga ngo niko nari mbyiteze ariko twari tuzi ko amatora n'ubundi atazaba yoroshye Ah, ubwo rero ah, nakekaga ko wenda mbere y'uko tujya kuryama tumenya umuntu uraba watsinze ariko siko byagenze yewe nta nubwo numva impamvu nyinshi wenda nk'ubu muri iki gitondo nibuzi ah, bagombye kuba bari gukomeza kubarura ariko tubona ko imibare ntabwo iri kuzamuka ubwo rero navuga ngo ni ugutegereza ariko ah, ndebye nko mu mwaka wo muri eh, ibihumbi bibiri cumi na gatandatu eh, hari ibintu byinshi byabaye muri aya matora ubona ko byahindutse cyane Ah, tuvuge nk'aho ntuye cyangwa se ah, muri leta ya florida Eh, urabona ko aba esipanishi eh, urabona ko ah, hari n'abirabura benshi eh, batakomeje gutora nk'abademokarate nk'uko bari batoye hillary clinton pluto Ah, ubwo rero ndabona yuko tugomba gutegereza ariko rwose byabaye insobe ntabwo nari niteze ko bigenda gutya ubwo ni ugutegereza
Profeseri Gahungu ah, Pasiteri Coleman avuze ko ah, we yari yiteze ko ah, aza kujya kuruhuka cyangwa se kuryama yamenye ibyavuye mu matora kandi niko bisanzwe ubu- ubundi abanyamerika ba- bajyaga kugeza mu ma saa sita z'ijoro ah, bafite ah, uko babona cyangwa se icyerekezo cy'uko ibintu biza kurangira ariko siko bimeze kandi bavuga ko bishobora no gutinda bikamara n'indi minsi wowe wibaza ko icyabiteye ari iki Eh, erega uyu mwaka turiko turatoreramwo ah, si umwaka usanzwe uyu mwaka wara- warabayemwo ivya coronavirus iyo coronavirus yatumye abantu benshi kajewe nishizemwo twagiye gutora tuyacishije muri pose ayo mato ayo ma- majwi yacu twacishije muri pose hariho amaeta yaciye atangura guharura hakaba rero n'ayandi- n'ize- n'ay- n'ayandi maeta yagiye gutangura ejo ku munsi wo gutora aho harimo nka za pennsylvania urumva rero ayo majwi kandi ni menshi akaba atari bwashike cyangwa atari bwatorwe atari bwaharugwe ntiwoshobora guca wibaza yuko ejo imbere yo kuja kuryama ko twari kuba twari bwumve uwashoboye gutsinda ibyo nibyo byabaye Ah, madamu Coleman ah, wari wakomoje ku bijyanye n'amatora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo matora aba ibipimo byinshi byagaragazaga ko umukandida Hillary Clinton ashobora gutsinda ayo matora Ah, ariko nyuma aza gutsindwa kubera leta ubungubu kugeza ubungubu zitaratanga umusaruro nyawo ubwo ni ukuvuga leta nka za michigan pennsylvania wisconsin na n'ubu izo leta nizo tugikomeje gutegereza wibaza ko ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bishobora kuba ubungubu Ye- njyewe ndabona yuko ibyabaye muri bibiri cumi na gatandatu ah, bish- dushobora rwose kongera kubibona ahubwo ko bifite shanse nyinshi zo kongera kwisubiramo Ah, kubera ko ugiye ureba ziriya poro bagiye bakora baka- ba- ba- ba- bakagerageza kuvuga umuntu wenda bakeka ko azatsinda Ah, muri rusange ahantu hose wabonaga ko biden ariwe uzatsinda Ah, trump ntabwo abantu bamuhaga amahirwe menshi yo gutsinda ariko rero ku munota wa nyuma ah, muri bibiri cumi na gatandatu tubona amajwi ye atangiye kuzamuka Ah, ibi ngibi dushobora kongera kubibona nk'ubu ngubu urebye muri wisconsin ah, nubwo wenda imibare mfite iri kuvuga gusa ah, ku majwi mirongo irindwi n'arindwi ku ijana yabaruwe urabona yuko uhereye mu mwaka ushize nko muri bibiri cumi na gatandatu ah, trump yari afite amajwi ibihumbi makumyabiri na bibiri ariko hano uri kubona ko yarengeje ibihumbi ijana Ah, michigani ah, urabona ko naho hafite amajwi menshi ariko ntibivuze ko yatsinze ariko ngewe ndabona yuko niba hari ikintu magic trump afite ndabona yuko imibare rwose ishobora kuza guhinduka ah, ku mu- ku munota wa nyuma n'ubwo batamuha amahirwe menshi yo gutsinda akaza kubigaruka ikintu navuga kuri aya matora Ah, birabe ibyuya ntibibe amaraso Ah, kubera yuko ejo trump yari ari kuvuga ati eh, hari amasaha amajwi agomba guhagarikirwaho nubwo koko nk'uko uriya porofeseri amaze kubivuga mugenzi wanjye ibintu biratandukanye kubera ah, i- icyugarizo cya korona vayirusi ariko trump yari ari kuvuga ati hari amasaha za paul zifungirwaho eh, bakabarura gusa nyine ayo majwi aje mu mabahasha Ah, nizere yuko nta bantu bafite imigambi yo kwiba amajwi Eh, navuga ngo reka duhagarare reka dusenge ibintu bigende neza cyane hanyuma se profeseri gahungu ah, izo mpungenge ah, za madamu Coleman ah, waba uzisangira nawe wowe kuri wowe ah, ukurikije ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ese urabona hari igishobora guhinduka cyangwa se ah, bikongera bikaba uyu mwaka ku buryo Trump yakongera agatorerwa indi manda wowe urabibona ute cyane cyane uhereye ku mibare umaze kubona muri izo leta uko ari eshatu michigan wisconsin na pennsylvania benshi bafata nk'aho arizo ziza kwemeza uzayobora iki gihugu mu myaka indi- ine itaha ego hariho ibiri kwe- ibyo ariko aravuga madamu koremani ndabyemera avuze byo ariko hariho ibiri ko birahinduka nk'ubu ndi ko ndaraba kuri televiziyo mu byo batubwiye imbere y'uko nza kuryama ejo ah, muri michigan ah, trump yari akiri imbere muri wisconsin yari akiri imbere ah, muri nevada yari akiri imbere ariko biri ko birahinduka ubu u- nko mu masaha aza tubona nko muri arizona naho bisa- bitanguye guhinduka umuntu yoheza akabona yuko hari iki hari ikintu gishobora ku kuja ku ruhande rwa rwa biden Ah, ariko igihe ibyo- ibyo turiko turaraba ibyo ndiko ndaraba ubu ubu byoba atari byo byoca bimera kumwe ko mu uko imyaka ine iheze hamwe inshuti y'ijwi ry'amerika ni kuri kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Fasil Gebeho nibo bashyize hamwe aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi